iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bwakeye neza mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda y'ijwi rya muhabura mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ikaze muri kumwe na thomas kamirindi umutekano w'abasivili uteye impungenge mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kubera intambara twabona umutekano ari mukeya ndetse tubona ni amahoro turagaruka n'ibyo twari tujyanye turabibitsa none tugeze hano nyine tubona n'ubundi biracyari kwa kundi n'amasasu turi kuyumva dusubira inyuma nyine turatashye uyu ni niyitangamugisha mariya umunyekongokazi wari wahunze asubizwa inyuma n'ingabo z'u rwanda ku mupaka muto wa rubavu iyi ntambara kandi yahitanye na bamwe mu baturage b'u rwanda kubera amasasu yambukiranyije umupaka naho abaterabwoba hafi mirongo ine batawe muri yombi muri afurika y'uburasirazuba muri aya mezi abiri ashize amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi perezida wa kenya william ruto yatumije inama yihutirwa y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba eac ejo kuwa gatatu ku ntambara yo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yayivuganyeho na bagenzi be b'u rwanda paul kagame na kongo felix tshisekedi kandi bombi bemeye kuzayijyamo nk'uko yabitangaje mu kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru i nairobi muri iki gihe william ruto niwe perezida wa eac eac igizwe n'ibihugu umunani aribyo kenya sudani y'epfo somaliya tanzania repubulika ya demokarasi ya kongo uganda uburundi n'u rwanda ruto yavuze ko atabona igisubizo cya gisirikari ku bibazo byo mu burasirazuba bwa kongo ahubwo ati ibiganiro bitaziguye hagati ya ma makumyabiri na gatatu n'abandi bose bireba niyo nzira ikwiye uretse iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC inteko y'amahoro n'umutekano y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nayo iraterana by'igitaraganya kuri uyu wa kabiri ku cyicaro cyayo i Addis Abeba muri Ethiopia nayo isuzume ibyo mu burasirazuba bwa Kongo tukiri muri afurika y'uburasirazuba ariko bidafite aho bihuriye n'intambara polisi mpuzamahanga interpol iratangaza ko abantu mirongo itatu na barindwi bakekwa ko ari abaterabwoba batawe muri yombi muri ako karere muri aya mezi abiri ashize fideli niyongabo araduha inkuru abo bantu mirongo itatu n'indwi bikekwa ko bakora iterabwoba barimo abanywanyi ba leta ya kisilamu bahagaritswe mu karere ko muri afurika mu buseruko mu kiringo c'amezi atari munsi y'atatu arangiye biro interpol bifise icicaro mu gihugu c'ubufaransa vyatangaje ko abo bantu bahagaritswe mu kwezi kw'icumi na rimwe n'ukw'icumi na kabiri umwaka urangiye mu bikorwa vyakorewe hamwe n'ibiro interpol hamwe n'ibiro bijejwe gukurikirana ivyaha ku mugabane wa Afrika Afripol. Ivyo vyabaye mu gihe hari impungenge zitera ziyongera z'uko leta ya Kisilamu ishobora kuba iriko irasubira gukomera cane inyuma y'ikurwa ku butegetsi rya Bashar al-Assad muri Siriya. Ivyo biro vyatangaje ko ibikorwa vyakoreye ku mugabane wa Afrika vyatumye abantu cumi n'indwi bahagarikwa harimwo abikekwa ko ari abanywanyi ba leta ya Kiislamu muri Kenya hamwe n'uwikekwa ko ari umunywanyi w'uwo mugwi muri Tanzania. Abandi bahagarikiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Somalia. Cyril Gao wo mu kigo Interpol yatangaje ko ihagarikwa ry'abikekwa ko bakora iterabwoba vyerekana akamaro gakomeye ko gukorera hamwe kw'amakungu mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba.
Ijwi ry'Amerika Abanyayisirayeli umunani mu ngwate Hamas yagombaga kurekura barapfuye bakiri imbohe Fidel Niyonga barakomeza.
Umuvugizi wa leta ya Israel David Menser niwe yatangaje iyo nkuru kuri uyu wa mbere yavuze ko iyo nkuru yamenyeshejwe imiryango yabo ni mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere ntiyatanze amazina y'abapfuye ku bagizwe imbohe mirongo ibiri na batandatu bitegekanijwe ko barekugwa mu ntambwe ya mbere y'amasezerano yerekeye agahengwe hagati ya israel n'umugwi hamas cumi n'umunani gusa nibo bakiri bazima amasezerano y'agahengwe hagati ya israel n'umugwi hamas yatangajwe mu ntango z'ukwezi kwa mbere inyuma y'amezi atari make ibiganiro ataco byari vyashitse ko yagiye mu bikorwa ku itariki cumi n'icyenda y'ukwezi kwa mbere ayo masezerano yahagaritse amezi arenga cumi n'atanu y'ingwano yatangwa igihe umugwi hamas wakora igitero ku butaka bwa israel ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu hisunzwe intambwe ya mbere y'ayo masezerano byabitegekanijwe ko abagizwe imbohe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza mirongo itatu na batatu barekugwa mu gihe abanyapalestina barenga igihumbi n'amajana icenda bafungiwe mu mabohero yo muri Israel nabo nyene barekugwa abapfasoni b'abanyayisiraheli indwi bararekuwe kuva amasezerano y'agahengwe hagati ya Israel na Hamas atanguye gushirwa mu ngiro ni mu gihe abanyapalestina amajana abiri na mirongo icenda nabo nyene bamaze kurekugwa tugume mu burasirazuba bwo hagati leta nshya ya siriya irashimye icyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'uburayi cyo kudohora ibihano wari wafatiye ingoma ya perezida bashar al assad fideli niyongabo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Syria Assad al Shaibani ku rubuga Twitter kuri uyu wa mbere yarashimagije ingingo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya yo gutangura kugabanya buhoro buhoro ibihano igihugu ciwe cafatiwe inyuma y'uko perezida Bashar al Assad akuriwe ku butegetsi. Al Shaibani yatangaje ko bizeye ko iyo ngingo izogira ingaruka nziza ku buzima bw'abanyasiriya kandi izotuma haba iterambere ry'igihugu rirama. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya barumvikanye ku vyerekeye kuzogenda barakuraho buhoro buhoro ibihano iryo shirahamwe ryafatiye siriya iyo nkuru yatangajwe kuri uyu wa mbere n'umutegetsi mukuru ajejwe imigambi yo hanze y'ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya iryo shirahamwe ryafatiye ibihano abantu ku giti cabo hamwe n'ibisata by'ubutunzi muri siriya muri ibyo bihano harimo ibitoro icyo gihugu gishorera hanze hamwe no gutuma kidashobora kuronka ingurane cyangwa gukoresha inzego mpuzamakungu zijejwe ibigega amaleta y'ibihugu biri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya ashaka gufasha siriya gutangura kogorora mu by'ubutunzi mbere y'inama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya yabaye kuri uyu wa mbere abaserukira iryo shyirahamwe basabye ko hafatwa ingingo zihutirwa mu ntumbero yo gukuraho ibihano siriya yafatiwe mu bisata nk'iby'amasoko ntanganguvu no gutwara abantu n'ibintu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu kuri youtube na facebook ni kuri radiyo yacu voa amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari turayaharira intambara yo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yemeza ko u rwanda rufite ingabo mu mutwe w'inyeshyamba wa ma makumyabiri na gatatu irarusaba kuzikura muri repubulika ya demokarasi ya kongo timu ishimwe araduha ibindi kuri iyi nkuru kubera amasasu yiyongereye mu mujyi wa goma no mu nkengero zawo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubufaransa jean noel barro yavuze ko igihugu cye cyamaganye kivuye inyuma igitero cya ma makumyabiri na gatatu gishyigikiwe n'ingabo z'u rwanda
ubufaransa bugaragaje ko bushyigikiye repubulika ya demokarasi ya kongo n'ubusugire bwayo ubufaransa bwamaganye bwivuye inyuma ibitero byagabwe n'ama makumyabiri na gatatu ifatanyije n'u rwanda byahitanye abasirikare ba loni bikanakura mu byabo ibihumbi byinshi by'abaturage b'abasivili imirwano igomba guhagarara hanyuma ibiganiro bigasubukurwa ibyo ni nabyo ubufaransa bwagaragaje mu kanama makaroni gashinzwe umutekano
dorothy camille share wungirije ambasaderi wa amerika muri oni nawe yavuze ko amerika yamaganye ibi bitero by'ubushyamirane bikorwa n'ama makumyabiri na gatatu
bavandimwe twamaganye twivuye inyuma ibitero by'u rwanda na ma makumyabiri na gatatu kuri goma no kuri sake leta zunze ubumwe za amerika izakoresha uburyo bwose ifite mu kubaryoza uruhare rwabo abo bose bakomeza gutiza umurindi intambara bateza akaduruvayo n'umutekano muke muri kongo
repubulika ya demokarasi ya kongo ntiyigeze ihwema kuvuga ko mu ntambara irimo irwana ihanganye n'u rwanda kurusha uko ihanganye n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ibi byashimangiwe na Therese Kayikwamba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ubwo yari muri iyi nama i New York
bwana perezida banyacubahiro banyamuryango b'aka kanama naho leta ya kongo imaze imyaka itatu igabisha aka kanama ntaco kabikorako aka kanama ntigakwiye kunyurwa gusa n'amatangazo yerekana impungenge canke no kwama kamenyeshwa iki kibazo gusa
ambasaderi warwo muri oni ernest rwamucyo we yavuze ko u rwanda rwababajwe uko ibintu byifashe mu karere ndetse yumvikana nk'ushinja kongo kuba itifuza ko habaho amahoro arambye
u rwanda rubabajwe n'uburyo ibintu bigenda bijya habi mu burasirazuba bwa kongo ikibazo gihari ubu cyakabaye cyaririnzwe iyo leta ya kongo iza kugaragaza ubushake mu biganiro bigamije amahoro
to peace.
ntabwo byoroshye kumva ibibazo by'umutekano bibera muri kongo utabanje gusubira gato mu mateka yo mu gihe cy'ubukoroni mu gihe cy'ubukoroni bw'ababirigi bakoronije kongo abahinzi b'abanyarwanda babarirwa mu bihumbi bimukiye mu misozi myiza y'akarere ka kivu muri kongo bagezeyo bakora umuryango mugari w'abavuga ikinyarwanda abo ni abanyamurenge cyangwa abandi bitwa abanyabwisha aha rero hari mu gace gato cyane k'amateka waheraho ushaka neza gusobanukirwa n'ikibazo gishobora kuba cyumvikana nk'igifitanye isano n'amateka ibi bibazo rero byaje byiyongera ku bindi bisanzwe mu rwanda no mu burundi bifatwa nk'imiraba myinshi y'abimukira bityo bituma abanyarwanda bagiye icyo gihe muri kongo mu bihe bitandukanye bagaragara nk'abadafite ubwenegihugu cyangwa uburenganzira ku bintu byinshi ibyo bibahatira gukora imitwe yo kwirwanaho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida wa kongo icyo gihe yitwaga zayire mobutu sese seko yategetse kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu yari ashyigikiye uwari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana wapfuye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane abategetsi bombi byavugwaga ko ari abanyagitugu nyuma yo gushyamirana kwabayeho hagati ya leta ya kongo n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge uganda n'u rwanda byashyigikiye urugamba rw'inyeshyamba zarwanyije ingabo za mobutu wakuwe ku butegetsi mu mwaka wakurikiyeho maze ubutegetsi bufatwa na laurent desire kabira wari mu ishyaka ritavugaga rumwe n'ubutegetsi ariko imishyikirano hagati ya kabira n'abahoze ari inshuti ze yahise isenyuka kabira yishwe arasiwe mu biro bye mu mwaka wa bibiri na rimwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani mu ntara ya kivu hatangiye indi myivumbagatanyo yari ishyigikiwe n'u rwanda amaherezo igera no mu bindi bihugu byo muri aka karere no mu matsinda menshi yitwaje intwaro kongo yashinje u rwanda ubushotoranyi mu gihe kigali yo yavuze ko kwivanga k'u rwanda kwatewe n'impamvu z'umutekano w'igihugu intambara yatangiye yatumye umubano mu bya diporomasi hagati ya kongo n'u rwanda uba mubi ndetse byasabye imyaka irenga icumi kugira ngo usubireho ugushyamirana kw'icyo gihe kwari kugambiriye kugenzura ahacukurwa amabuye y'agaciro yo muri ako gace ndetse muri bibiri habayeho ugushyamirana gukaze hagati y'ibihugu by'u rwanda na uganda mu mujyi wa kisangani mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri u rwanda na kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro ariko kuva icyo gihe ahubwo umubano w'ibihugu byombi urushaho kugaragaramo agatotsi ku buryo buri gihugu cyashinjaga ikindi kuba nyirabayazana cyane mu kwivanga mu bibazo by'ikindi binyuze mu mitwe yitwaza intwaro mu rwego rwo gushaka gukemura ibibazo byabaye karande mu burasirazuba bwa kongo abategetsi batandukanye bumvikana basaba bagenzi babo bavugwa muri iki kibazo kumvikana bagashakira umuti w'ikibazo mu biganiro akarere kagatekana perezida wa kenya william ruto yatangaje inama idasanzwe y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba yo kuganira ku bibazo biri muri kongo nyuma y'uko iki gihugu gishinje u rwanda kohereza ingabo zikambuka umupaka gufata umujyi wa goma consequently and having consulted with the heads of state of our region nyuma yo kuvugana n'abakuru b'ibihugu byo mu karere kuri iki kibazo kitoroshye turaza gutumiza inama idasanzwe y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri iki kibazo dufatire hamwe umwanzuro w'icyakorwa tumaze kubona uburyo ikibazo cy'ubutabazi gikomeje kugana habi bitewe n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje ibyo birimo n'ifungwa ry'ikirere cya goma ndasaba ko imirwano yahagarara bwangu bidasubirwaho
kugeza ubu ibihugu birimo amerika ubufaransa ubwongereza n'ubudage byahamagariye abaturage babo kuva i goma ntabwo ari ubwa mbere umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ufashe umujyi wa goma kuko n'ubundi byigeze kubaho mu mpera za bibiri na cumi na kabiri ariko ntibamaze igihe kinini bawugenzura kuko bamaze gusa ibyumweru bibiri icyo gihe ingabo za kongo n'iz'umuryango w'abibumbye zawubirukanyemo bamwe mu bagize uyu mutwe bahungira muri uganda abandi bajya mu rwanda imyaka umunani nyuma yaho uyu mutwe wongeye kubura imbunda usubira ku rugamba ubwo hari muri bibiri na makumyabiri na rimwe umutwe wa ma makumyabiri na gatatu uvuga ko wafashe umujyi wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru leta nayo ikavuga ko ingabo zayo fardc zikigenzura uduce tumwe na tumwe twa goma umunyamakuru wacu uri i goma jimmy shukurani bakomera aratubwira uko byifashe
nibyo mu by'ukuri imirwano yari ihuje ingabo za FARDC na M23 ahangaha turi ubu ngubu haratuje cyane kuko turi muri komine ya goma haratuje cyane kuko mu masaha y'igicamunsi nibwo umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wigaruriye umujyi wa goma gusa mu bice bigana ku kibuga cy'indege ubu ngubu haracyabarizwa imirwano irimo guhuza emu makumyabiri na gatatu n'imitwe ya wazalendo kuko hari imitwe ya wazalendo yasigaye mu mujyi ariko utundi duce tw'umujyi nko muri komine ya goma hose ubona ko hatuje abaturage barimo gutembera muri aya masaha y'ijoro gusa ibikorwa byose byahagaze none se aho uri birumvikana ko ubwo abashinzwe umutekano basa nk'aho bahindutse umutekano watubwira ko wifashe ute ya umutekano urebye buri muntu ntabwo navuga ko umutekano ari mubi cyane ko inzego z'umutekano zitari muri uyu mujyi muri komine ya goma ndetse habe na emu makumyabiri na gatatu kuko ntabwo turababona bari muri aka gace banyuze ku muhanda mugari uva ngo muje sake ariko umutekano wifashe neza kuko nta kavuyo navuga ko kari aha ngaha umutekano umeze neza nubwo ubona ko hari ubukonje mu baturage ariko umutekano wo nta kibazo gihari muri aya masaha ese watubwira ko ari nde ugenzura umujyi wa goma ubu ngubu
ubu ngubu igice kinini cy'umujyi wa goma kiragenzurwa na emu makumyabiri na gatatu ni agace gato kakiberamo imirwano muri centre ville ahantu ahantu hitwa eriveya hari hasanzwe hari ibirindiro bya munesiko by'ingabo za munesiko ariko igice kinini muri aya masaha kiragenzurwa na emu makumyabiri na gatatu cyane ko anarigenzura umuhanda mugari uva goma ujya sake n'umuhanda uva goma winjira muri teritwari ya nyiragongo ugakomereza teritwari ya rucuru birumvikana nawe tuvugana mu kanya watubwira ko kujya hanze bitoroshye turavugana ugomba kuba uri mu nzu nawe kubera mu kibazo cy'umutekano hanyuma kugeza ubu ntacyo leta ya kongo cyangwa se umutwe wa makumyabiri na gatatu baratangaza ku bijyanye n'umujyi wa goma nyirizina uko ugenzurwa n'icyakurikiraho
uretse amatangazo twabonye ku munsi w'ejo nyuma y'inama yahuje abakuru ku rwego rwa kinshasa ndetse no kuba emu makumyabiri na gatatu nayo hari amatangazo yari yarashyizeho ejo isaba abasirikare ba faridese gushyira intwaro hasi bakazijyana mu kigo cya munesiko kugeza aya masaha nta tangazo haba ku rwego rwa leta turabona cyane ko umujyi wa goma ubu ngubu birumvikana nta muriro uhari amashanyarazi ntayo na netiwoke cyangwa se konekisiyo ntabwo ziri gukora ahangaha kugeza ubu nta matangazo haba ku mpande zombi haba kuri emuventura cyangwa se kuri faridese cyangwa se kuri guverinoma ya kinshasa nta matangazo turabona ku bijyanye wenda n'iyoborwa ry'umujyi wa goma cyangwa se n'ingamba zaba zirimo gufatwa mu kugira ngo umujyi wa goma wongere uyoborwe neza nta matangazo namwe turabona ku mpande zombi hanyuma se ku bantu mushobora kuba mwavuganye muri uyu mugoroba jimmy wumvise batekereza iki wumvise bameze bate mumuka abantu twavuganye barimo abo navuganye nabo hari harimo impunzi wumvaga ko ibitekerezo byabo bamwe bavuga bati ese ntabwo twiyumvisha uburyo twaba twarahunze emu ventwa ikaba idusanze no muri goma ku ruhande rw'abahunze imirwano ho wumva ko hariho ikibazo bo biragoye kubyakira ariko ku ruhande rw'abaturage basanzwe bo abo nabashije kuvugana nabo bo ubona ntacyo babivugaho cyane gusa bo bavuga ko nimba umuyobozi mushya ubwo ni ukuvuga nimba emuventura irayobora umujyi w'inzira isanzwe iraduha umutekano ubona nta kibazo babifite kuko hatanzwe itegeko ry'uko ibikorwa byose byakomeza ubona abaturage biteguye gukomeza ibikorwa naho ndagushimiye cyane jimmy shukurani bakomera ni umunyamakuru wacu uri goma mu mujyi ubwo ukomeze jimmy ukurikirane uvugane n'abantu batandukanye wumve icyo batekereza n'ibyifuzo byabo ndetse n'impungenge zabo muri uyu mwanya hanyuma amakuru yacu ataha urongera utubwire uko byifashe ijwi ry'amerika turacyavuga kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo dufite ikipe y'abanyamakuru bacu bakurikirana uko byifashe bari mu mujyi wa rubavu ku ruhande rw'u rwanda gloria tuyishime aratubwira ibyo yiboneye n'amaso n'ibyo yumvise leta y'u rwanda yatangaje ko abantu batanu bishwe abandi mirongo itatu bagakomeretswa n'amasasu bamwe muri aba baturage barasiwe mu murenge wa rubavu n'uwa gisenyi nk'uko ijwi rya amerika ryabimenye no mu gihe twateguraga iyi nkuru ahagana amasaha kumi n'imwe n'igice amasasu yari menshi nubwo aya masasu twayafashe turi mu nzu ntitwabashije kumenya uwayarashe cyangwa aho yaturukaga kuri uyu wa mbere mu mujyi wa gisenyi abaturage bose bikingiranye mu mazu yabo nta n'inyoni itamba iri kugaragara mu mihanda hagaragara abasirikare b'ingabo z'u rwanda ndetse na polisi uku ni nako ibimodoka binini bya gisirikare birimo gutambagira mu makaritsiye atandukanye ya rubavu ibindi bihagaze mu mihanda mito n'ibinini kubera umutekano wagabanutse hafi mu bice byose by'umujyi wa rubavu bamwe mu baturage bahasanzwe bahisemo kuba bahunze bagana mu tundi duce tw'igihugu mu bo twagerageje kuvugana nabo ntawifuje kugira icyo adutangariza abandi baturage nabo amasasu arabasanga mu ngo aho bikingiranye mu masaha ya mu gitondo ishuri rya amerika yari yazindukiye ku mupaka munini uhuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo twahasanze abapolisi n'abasirikare b'u rwanda bambariye urugamba bakumira abagerageza kwambuka bajya gushakisha imibereho babasubiza iwabo nta rujya n'uruza na ruto wari ukibona kuri uyu mupaka mu masaha moya tuhagera hashize iminota mike abakozi ba loni na munisco n'imiryango yabo batangira kugera ku mupaka munini uzwi nka grand bariyeri nk'uko twabisobanuriwe na bamwe mu bayobozi b'imbere mu gihugu hari imodoka nini zagombaga kubajyana i kigali kugira ngo bajye i kinshasa mu masaha ya saa tanu ingabo z'igisirikare cya fardc nazo zatangiye guhungira ku butaka bw'u rwanda abari bafite imbunda bazakwaga n'ingabo z'u rwanda ari nako basakwaga kugira ngo binjire nta ntwaro bafite impunzi z'abakongomani nako ziri guhungira mu rwanda ku bwinshi ntitwabashije kumenya umubare nyawo tuvuye ku mupaka munini twagiye ku mupaka muto wa petite bariyeri ho nta rujya n'uruza na ruto rwari ruhari kimwe n'abari basanzwe bahacururiza amaduka yose wabonaga afunze n'aho abagenzi batagera imodoka nta bantu bari bahari byahise binatuma ibiciro by'ingendo byiyongera cyane ijwi rya amerika yaganiriye na bamwe mu baturage ingabo z'u rwanda zari zisubijeyo mu gihe bageragezaga kwambuka niyo itanga umugisha mariya ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'irindwi afite abana babiri hagurutse nari mbyutse nsize abana mu nzu ubuzima bwacu ni muri kongo tubyuka tujya gushakisha ubwo ni ukuvuga ngo ndabyuka ngasiga abana mu rugo nkajya muri kongo ejo twagiyeyo tugezeyo tubona ukuntu bimeze twabona umutekano ari mukeya mbese tubona ni amahoro turagaruka n'ibyo twari tujyanye turabibitsa none tugeze hano nyine tubona n'ubundi biracyari kwa kundi n'amasasu turi kuyumva dusubira inyuma nyine turatashye uyu musore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri ntiyifuje ko dutangaza imyirondoro ye twahuye atumva neza uburyo yasubijwe inyuma ngiye nacuruzaga imyenda ya siporo ubu nari ngiye kurangura nabyutse saa kumi n'imwe saa kumi n'imwe ngera ku mupaka nsanga wa petite bariyeri nsanga harumye nkamanuka ku runo wa garandi bariyeri garandi bariyeri nawe urabura nawe urabibonye uko bigenze bahise batugarura ubwo dutegereje umwanzuro ko baratubwira ko tuzambuka cyangwa tutazambuka uyu mugabo witwa tuyishime nawe yakoraga akazi k'ubufundi goma twaganiriye kubaho kwacu sinzi ko turi bubeho turategereza turebe ko bino bintu byatuza n'ibidatuza bwo nyine imibereho iraba ihindutse ntabwo turakomeza kubaho nk'uko twari dusanzwe tubaho nyine madamu niyitanga umugisha asanga ubuzima bwe n'abana be bugiye kujya mu kaga kubera ko batizeye imibereho yabo mu gihe akazi kabo kahagaze nagendaga igoma naba nakoze twabonye abakiriya hari umutekano twakoraga neza ibyo wabonaga na bitanu ukabona nayo gukoteza muri kopera nuko nyine mu makoperative tugiye tubamo amwe n'amwe ntabwo ugakomeza tukabona nayo kwishyura inzu urumva rero ko mwino minsi biragoye kubaho biragoye ubwo nyine imana niyo ibizi ukuntu turabaho ariko hari n'abafite icyizere cy'ejo hazaza abo barimo uyu musore bishobora kuzarangira kuko na bibiri na cumi na kabiri byararangiye tukomeza akazi nk'uko byakomeza amasasu akarangira tugasubira mu mirimo nta kibazo n'abakongomani reka nabo ntabwo bishimye twebwe turababaye n'abakongomani barababaye urukumva abakongomani niba twabashyiraga amafaranga urukumva twabatezaga imbere icyakora hari icyo bifuza basangije radiyo y'ijwi rya amerika intambara irangiza yangiza byinshi cyane ni ukuvuga ngo iyi ntambara ibaye twebwe b'abanyantege nke nitwe duhomberamo inzara ikatwica ni ukuvuga twe turifuza ko yarangira tuka u rwanda nako tukabana neza nk'uko byari bisanzwe kuva kera tukabana kuko ni abavandimwe bacu hari abanyarwanda babyariyeyo hari n'abakongomani babyariye inaha twumva yuko intambara yarangira tukiberaho neza nk'uko byari bisanzwe mu masaha ya saa sita nibwo twamenye ko hari n'ibigo by'amashuri byo mu mujyi wa gisenyi byabaye bihagaze kubw'umutekano muke uri muri uyu mujyi ku cyerekeranye n'umutekano twagerageje kuvugisha umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda bwana metre alem kurarinda ntibyadukundira gloria tuyishime ijwi ry'amerika i rubavu mugenzi wacu gloria tuyishime urakoze ku gisenyi kandi dufiteyo umunyamakuru eric bagira ubusa nawe wazengurutse umujyi areba uko byifashe
kuva mu gitondo kugera na magingo aya urwamo rw'imbunda n'amasasu biremereye n'ibyoroheje ntibiraceceka ku buryo abatuye umujyi wa rubavu ku gisenyi babyumva nk'ibibegereye ibi bisasu uko impande zombi zakomezaga guhangana hagiye humvikana ibyagwaga ku butaka bw'u rwanda nk'aho ijwi rya amerika yari ihagaze hafi n'umupaka munini mu masaha yine za mu gitondo hagwa igisasu kinini nko muri metero eshanu z'aho twari duhagaze abari aho bahita bakwira imishwaro kugeza ubu imipaka ihuza ibihugu by'u rwanda na kongo yombi irafunze kubera ikibazo cy'umutekano muke naho mu mujyi wa gisenyi ubuzima burasa n'ubwahagaze na cyane ko serivisi hafi ya zose ziriwe zifunze bamwe mu batuye umujyi wa gisenyi bahinze umushyitsi bagahitamo guhungira mu bice byitaruye benshi bategaga amabisi abandi amavatiri hari n'abagendaga n'amaguru bafite ibikapu twabonaga babaga berekeje mu mujyi wa musanze aha ku gisenyi uko abaturage babaga bibumbiye mu matsinda buri wese yatangaga igitekerezo uko abyumva kuri iyi ntambara abantu basigaye kurinda byebye ku buryo ntabwo isenyi uzi ko nzi ko nijoro bari kuvuga ngo bagiye gufata ngo mama saa sita za nijoro njyana yanjye kwikurikirana ndi kuvana n'uyu mumama uno mama yagize ubwo ari gufata mama ijana nibafata goma namwe murahungabana igisenyi noneho urebe kumva abatipe babazengurutse kare kare kare kare kare kare noneho urebe ukuntu bazi ubwenge hano bari ahantu kuri koreje wahageze urebye ziriya modoka zirimo bari abasirikare bamenye hariya banyuze hano ku mupaka bari kuhinjira nawe ndebere bagiye barabafasha abaturage bari bashungereye ubona ko bashishikariye gukurikira urugamba byabaye ngombwa ko inzego z'umutekano n'abandi bayobozi babakumira ni hafi bari hafi kabisa hano bari hano hano mu kibuga hano hano hano hari abari kurwana ni hari uriya mwotsi uri kubona tube rero hano amasaha amaze kuhagwa asaga makumyabiri muri guhagarara hano kubera iki niba mushaka gupfa mujye hano mu muhanda mbiyanze uko bayitoboye genda ugere ko uriya muryango wo hasi urebe uko bimeze utanga hano amahari amagare y'abamugaye kuko imwe ishobora mu rupfu murureba nk'abantu bazi ubwenge hano nturi ku rugamba umugore akumva ngo uguye avuga ngo uri gushungera iki muri kumva kandi uba muzi muva aho ngaho mwese na hejuru bose ni abantu dushaka hano hejuru nk'ubu muri gushungera iki wajya kubona ukabona biraje rizitwemo n'izitwe mwavuye
bamwe bakavuga ko bishimiye iby'iyi ntambara bakanasobanura impamvu zabo
kubera ko bari abanyamakuru bari kuri peti kuri garande bari bari kuri live bari bahagaze muri etaje bari kubikamera live shama manani reka nkubwire buriya kubona kagame yarahira mu ndahiro ti nimba ntarayifata nzafata ubuyobozi bari ikintu gikomeye nyine hari abari kuvuga ngo ubundi si kagame ngo atari ko atari urayobora uti hayoborwa na mvt nta kibazo ari ku izina ni u rwanda nta bindi bibazo shamani bafite igihugu kinini baduhebura ijwi rya amerika yabonye abari abarwanyi bo mu ngabo za congo frdc bamanitse amaboko bahungira mu rwanda abo twabonye baragera muri mirongo inani barinzwe n'abasirikare b'u rwanda twabasanze bicaye mu kibuga kiri mu murenge wa gisenyi hafi n'ikiyaga cya kivu bamwe bambaye gisiviri abandi baracyari mu mpuzankano bose bari ku mapeti mato badusobanuriye ko bageze ku butaka bw'u rwanda ndiyo tunafika pa rwanda paske ni mgini jirani yetu na njo tulifika hapa ku government ya Rwanda.
Twageze hano mu Rwanda kubera ko ari umujyi w'abaturanyi, niyo mpamvu twageze mu butegetsi bw'u Rwanda ngo buturinde kugeza igihe tuzasubirira iwacu, niyo mpamvu turi hano. Ndumva tumeze neza na leta iraturinze kugeza umunsi tuzasubirira iwacu. Njyewe ndumva ameze neza kuko ndi mu maboko y'abasirikare ba leta y'u Rwanda ubwo tuzareba ikizakurikira nibavuga ngo tugende iwacu i kongo tuzagenda bavuze ngo twiyunge ku gisirikare cyabo twe turi abasirikare umusirikare akora nk'umugore cyangwa umugabo si tuko ba jeshi jeshi anakuwaka saa mwanamke mnya ana mwanaume umujyi wa gisenyi urarangwamo abasirikare n'abapolisi benshi barinze inkiko z'u rwanda ubu tubagezaho iyi nkuru haracyumvikanirwa mu rw'imbunda n'amasasu muri kongo eho girusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda youtube radiyo yacu voa nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko muri ba mudatenguha maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama